Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na oriane itangishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro murisanga bamwe mu rwaruka muri iki gihe baribaza bati none ko nahejeje amashure nkaba mbuze akazi na cane cane mu mwuga nigiye nuwuhe wundi mwuga canke umugambi wombeshaho n'izihe ngingo nkwiye gufata nohera hehe kugira ngo niyungunganye ni bimwe mu byo uh, urwaruka rwibaza muri kino gihe cyane cyane aho ici akaruhuko k'ici kageze bakaba bifuza gutangura imirimo yabo mu kiganiro muri sanga cyo muri aka kanya turaganira n'umwigeme nzikwi nkunda trifoni mireille yize ubuhinga bwo kubaka master en ingenie civile ahava yuguruza iduka rimubeshejeho yise ntm decor rikorera ibijyanye no gutegura imanza mu gisagara cya bujumbura aratubwira zimwe mu ntambanyi ziri muri iyi myuga ariko kandi inyungu ziri mu kwikorera utwawe ikaze mwese rero nk'uko bisanzwe ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga murashobora guterera mugashikiriza ibibazo n'ibyumviro facebook yacu aho mushobora gushikiriza nimero zanyu tukabahamagara ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ntibatere hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora se mwiza wanje hora se yanjye waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje ori orere mama ora mwiza wanje ora uhenda hende naguhozerire ora senchuti yanje ora senchuti yanje ora senchuti yanje
radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oheni itanga ishaka muri aka kanya ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa kabiri turumva ibibazo amagara iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme Ah, uno munsi turaganira n'umwe muri bo umwigeme yitwa nzikwinkunda telefoni mireille ni mu gihe muri muri iki gihe urwaruka rwinshi rwahejeje amashuri ni ibihe eh, by'akaruhuko kici kici Ah, amashuri akaba arangiye kuri benshi bakaba bafise amakenga eh, yo kuzoronka ubuzi ni mu gihe urwaruka rero rutari ruke rumaze gutahura ko rudashobora kuguma ruhanze amaso leta canke abavyeyi babo kugira ngo baronke akazi bamwe muri bo bariko barijukira u- ukwitunganiriza imigambi yabo mu bisata bitandukanye nziko intunga rero ziko inkunda nako ziko inkunda Trifoni Mireille eh, umwigeme w'umurundikazi ah, yaheruka kuva mu gihugu c'Ubushinwa yaciye yuguruza wewe inzu yiwe yise NTM Decor iduka NTM Decor ikora ibijanye no gutegura imanza no gushariza imanza ah, nubwo bamwe babona ko yapfishije ubusa impamyabushobozi yiwe ubuhinga bwiwe muri rusange we avuga ko bitamuca intege koko kandi ko biriko biramubeshaho ivyo ariko arakora kandi akaba afise impanuro zitandukanye kuri bagenzi biwe ni mu kiganiro muri sanga muri kano kanya tubibutse ko mushobora kubandanya mushikiriza ibibazo vyiyumviro nk'uko bisanzwe adresi yacu ni voa radio yacu umuhamagare muterere mu kiganiro muri sanga tutarangiriye rero twakira umutumire nzikwa inkunda trifoni mireille ikaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uraho umeze neza ngaho i bujumbura mu burundi
yego ndaho ndashima akazuba kariko karaka buke buke kariko kararenga Eh, ni byiza cyane Ego.
iki ryatanguye koko ego none mireille ufasha kano kanya kugira ngo tuganire abajene benshi ubu unye bariko baraja mu karuhuko abajene benshi bako baribaza ati mbega nokora iki udukorwa dutandukanye two kwiyungunganya noja muri uhe mwuga wewe turumva ko ah, wize mu gihugu c'ubushinwa mbere ko tuja mu kiganiro nyezina ah, nk'umujene w'umurundikazi tubwiye muri make urinde wavukiye he wakuriye he wize iki muri make
Eh, Mireille nk'uko wagiye kubivuga ni umukobwa umwigeme w'umurundikazi yavukiye mu ntara y'amakamba nyanzarake yakuriye i bujumbura nabwo nahavukiye ntundi babibwiye ko ariko rero navukiye urumva twakuriye nakuriye mu ntara ya bujumbura yego amash- natanguye amashuri y'intango kuri atene primaire ndiga kuri stela matutina ndiga secondaire kuri lycée municipale rohero ndiga na kuri lycée de la tanganyika mu bijanye n'ibiharuro scientifique section scientifique science a ama kaminuza ndayiga kuri hope african university muri jeni sivire mu bijyanye no kubaka inyubako yego mpejeje ngirirwa amahirwe kuronka bu njya kubandanya masiteri mu gihugu cy'ubushinwa yego ubu nawe nkaba ndi muri bamwe bitunganya imirimo yego nibaza ko ari ibyo muri make urakoze cyane abitunganiriza umurimo nk'uko mubizi mu gifaransa aba entrepreneur urumva waratanguye akazi kawe u- uribeshejeho mu byo ukora ni nabyo tugiye kuganira uno munsi ah, mu gihe abajeni benshi bibaza ati mbega nohera he mbega nokora iki Eh, tubwira muri make ko twumva winze engineer civile ariko ugahava ukuguruza nmt decor Ah, byagenze gute kugira ngo utangure uwo mwuga ah, utandukanye kumbure n'ibyo we wize ariko wavuze uti reka ntangure iki kintu
yego gutangura kwitunganiriza imirimo navuga ko ari ikintu cyari kindimwa kuva kera kuko ndibuka yuko natanguye ndandaza ibisogoti mu ishuri segonde komyera ndandaza donc muri muri pose bakaza bakanshorera Eh, nabitumwa nanje yo kumva yuko ndi finansiyama indepanda atawe atawe nteze amaboko ngo ampe utuntu duto duto nshobora kwiha malgreke naba nab- nabyukiye mu muryango udakeye kandi udatunze ubayabaye mugambi ugata icyo nkeneye sinokibura mugabo nkaguma mfise ico gi- uko gushaka kumva yuko nkeneye kumva yuko ikintu aribyo nacihaye nacirondere cyavuye mu bikorwa byanje utwo tuntu two ntashoboye kutwiha mm.
hama bigenda birakura gutya gutya gutya ni ukuvuga hari umwigeme nyine wakuriye ngaho bujumbura ukaba wakuriye mu muryango nk'uko bivuze utari ubuze ikintu u- wowe warashobora kuronka icu- ico ukeneye ariko ugahitamwo yuko nawe kuri wewe ukwiye kurondera utwawe Ah, bikaba bya biri- biri ku- biri kurimwo kuva ukiri muto none turiko turavuga ku bijanye no kurondera ubuzi abajene benshi ubunye bavuga bati nabuze akazi koko nabuze n'icyo nikorera wowe ubona intambanyi ziri he kuko urwaruka ni rwinshi cane mu mayira mu makartier bavuga ati twabuze ico dukora pe wowe ubona intambanyi ziri hehe cane cane muri iki gihe kubo mu ngana ah, batariko barakora cyangwa batariko barihingira imihango yabo nk'uko bavuga mu kinyarwanda nk'uko uh, ubibona igituma bataronka ubuzi bwabo bada- batarondera nk'uko wowe uri kurarondera canke abandi bagenzi bawe ni giki gihari
intambamyi ya mbere mbona ni mu mutwe uburyo twiyumviriramo muri kino gihe cya none twiyumvira muri mu buryo navuga mu gifaransa negative tuguma tubona yuko ibintu bitakunda du- duta ishavu cyangwa amakosa kuri leta ku badukurira bogira ibi twumvire ibyo kuvuga ugasanga turiko turata umwanya muri ibyo no kumarika ugasanga nibyo turiko turavuga ibitagenda neza eh, So, Mihaye twumvira- urantunga tukora- urantunga ndaguciramo gato eh, ndumva umurongo utari kuravuga neza kumbure wo kwegera ah, telefone turabe ko bikunda Ah, eh, harimo amajwi karagarukamo ariko reka tugerageze Mhm.
Eh, kumbure eh, uko kuntu rero tuguma twiyumvira yuko ibintu byose bimeze nabi ata kintu na kimwe kigenda mu gihugu byose byabaye nabi biratugirako ingaruka
Eh, urantunga kumbure haracarimo ka kabazo muri telefone reka turongere tukugarure ku murongo wa telefone ah, ikibazo kivuyemo kugira ngo bakumve neza ku mpanuro canke ivyumviro uriko urashikiriza ku bijanye ah, n'abajene bagenzi bawe reka tumire amateco atugaruka
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nashindwana mali sinawe, ingekuwa Nashindwana malisenuwe engekuwa malaika kidege hakuwaza kidege kidege hakuwaza kidege engekuwa maliwe engekuwa dada nashindwana malisenuwe yenye kuoa malaika nashindwana malisenuwe yenye kuoa malaika malaika nakupenda radiyo ijwi ry'amerika isamiranirai i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi turi kumwe na nzikwinkunda trifoni mirai umwigeme w'umurundikazi yikorera utwiwe akaba afise impanuro nyinshi ashikiriza bagenzi be ku bijanye no kwihi- no kwitegurira imigambi yabo Ah, nk'uko ariko aragerageza kubikora muri iki gihe mirai twongeye tuguhe ikaze ku ijwi ry'amerika
mwakoze cyane
twizere ko umurongo wa telefone uza kudukundira ubu tubona ko turavuga ku ntambamyi zitandukanye eh, zihari mu gwaruka ah, mu kugira ngo bashobore kwiyumvira ico bokora ah, rimwe na rimwe hari intambamyi zitandukanye uriko uratubwira ubona muri iki gihe eh, ni nk'izihe ubandanyirijeko
yego ya mbere nari navuze uburyo twiyumviramo itembo panse bihengamiye cyane ku bitagenda neza bikaca usanga byatugize ko ingaruka bikica icyizere twifitiye muri twebwe
ego alo ego turakumva mm. hanyuma tw- ego twavuze kumbure uraza kutubwira ibindi byinshi ubandanya kubona haba ari mu gisagara cya bujumbura haba ari hagati mu gihugu Ah, kenshi abana mu gisagara cya bujumbura baba bafise ibibazo bitandukanye n'ibibazo abana bo hagati mu gihugu baba bafise ku bijyanye no no kwikorera utwabo entrepreneuria muri rusange mu gihugu- mu rurimi rw'igifaransa abana bo mu gisagara cya bujumbura ah, twavuga tuti kumbure imitego bagwamwo canke intambanyi boba bafise bobo ahanini ubona n'izihe zoba zishobora kuba zitandukanye n'abana bari hagati mu gihugu
Eh, umutego wa mbere mbona nibaza ko ari amarezo sosiyo kuko amarezo sosiyo umuntu ashobora guhera mu gatondo ari kuri rezo sosiyo ariko araba ibintu bita- bitamu- bitamwungura ibintu binini amakuru y'aba- y'aba- y'abasare ibintu nyene bitamwungura ubumenyi Mm.
Oh, ashoboye gufata ubuhinga bwa none si bubi ariko kumenya kubukoresha neza biracari ikibazo mu rwaruka Eh, kenshi kandi biba byongera ari abashomeri kandi baba baciyumvira yuko barindiriye ko babaha akazi urumva ko basanga batwawe n'u- n'ubwo buhinga ngurukanabumenyi amayutube baraba ibintu bit- bitatuma biha ba- ba- par exemple ashobora kuraba aba- abansosanye imbere yiwe babishoboye akaraba uko babigenje agerageza gukurikiza impanuro ba- batanga kuko biriho byinshi ubirondeye ntubibura kuko na jenoside ndabiraba biramfasha cyane nkabikurikiza ibyo ashoboye ego ikindi nacyo nibaza ko ari ku- kugabanya kuraba ibyo ababyeyi byose abana bo mu gisagara turakunze ku- kwishimira ibyo ababyeyi bafite babaza ati izokwamaho ubona ubyuka ubona yuko umukate uri ku meza ashatse urafungura nta kibazo uca bibaza ko bizokwamaho ugasanga waguye muri uwo mutego wo kutiyumvira icyo nawe wokora kuko muri uwo mwanya atacu uba ubuze uba ubona ko bizokwamaho
Aho- nihatsa ko ari ibyo Eh, aho ni ku bana b'i Bujumbura nk'uko bivuze ati amamediya amasosho midiya Ego.
barazirirwa ko ama- bakoresha amamega yabo kuja ku matelefone ugasanga biriwe bicaye bariko baraziraba hamuti bazo baragwa no mu mutego y'uko ubona hari kumbure muhira bihari barafungura barataha ah, uko bifuza barafungura mu gitondo saa sita ku mugoroba ugasanga umenga hariho umwuzure u- u- ushobora kuba kubahumya amaso bakagira ngo bizokwama hama- bamaze gukura bagasanga siko bimeze hama ruguru naho mu gihugu hagati hoho bobo i- imitego bagwamwo ni iyihe ntambanye zozo z'iwabo ni nk'izihe Eh, bashobora kumbure gutangura kwiyumvira yuko ari imitego koko
Eh, ntambamye za ruguru navuga yuko ari ukwiheba ukwibaza yuko gutera imbere ari iby'abanyabujumbura cyangwa gutera imbere ari iby'abantu bifise bo bashoboye no guhera muri utwo duto duto bahambije nimba ari guca guca ingero agaca ingero nimba ari kuja kurondera utuntu ashora ku isoko ego nabyo nyine akugira ashoboye kurondera uwo mutahe wo gushika kuri kuri byinshi cyane kugaya akazi nk'abize bari ruguru akavuga ati jesi noja kurima narize noba nakiziki ki uwo mbona ndiko ndaja gukora uyu mwuga u- u- novuga ko u- ugayitse nabwo nta mwuga ugayitse ubaho narize nararose amashuri yanje naba nakiziki ugaca usanga bagumye muri bwa bukene kubera kugaya akazi kandi uyo mutego n'abanyabujumbura barawugwamwo se ba ruguru gusa ego Mm. Eh, ku bijanye no- n'imitahe kugira ngo batangure ubona ari abana b'i bujumbura canke abana ba ruguru bakunze ku- kwidoga yuko ata mutahe bafise canke ni bose wowe bibona gute
je mbona yuko ari bose kuko mu mutwe turimo yuko umutahe ari umuntu aza akaguha titora amafaranga ugende ukore oh uwo mutahe urashaka kuyironderera uka ari ser- surtout nk'amaserivisi ari ikintu wumva yuko ushoboye gutanga gukorera umuntu ukakimukorera ukagishyirako igiciro gutyo ukaba uri kurarondera wa mutahe buke buke ukarambira iki- i- ingabire imana yakuremanye ushoboye abantu siyotse nk'abantu bakora utuntu tw'udukorikori akavuga ati ndashoboye gukora aka akagurisha akaronka umutahe ati ndashoboye kuja gukora eh, kura kumisurira impuzu umuntu akampa udufaranga ndashoboye kuja ego canke ukarondera umuntu ubona ko yisununuye akavuga ati jewe ndafise umugambi runaka ukawumushikiriza neza ego kandi nibaza ko benshi bakubonye uri seriye atoreka ko uwo mutaha awufise ni uko urwaruka rwi- rwinshi rw'ubu usanga ubu seriye dusigaye dufise buke usanga kutwizera ngo umuntu ngo ashire umutahe muri proje yawe ni ikintu gisigaye kigoranye hari donc ah, nta byizigirwa tugifise byinshi ubwizigirwa ni ikintu gihambaye kumbure abajene bakwiye gutangura gukorera ko navyo nyene kuko ukwizigirwa birakenewe cane haba ari mu muryango haba ari muri banke izokwizere kiguha amafaranga ukwizigirwa ni ikintu gikomeye urakoze cane mireille eh, kumbure uraza kutubwira vyinshi vy'ingene watanguye N- ntm decor kuko ntm decor niyo ikubeshijeho niyo ukoreramwo buri munsi urafisemo vyinshi uyikoreramo uza kutubwira ariko ah, reka mpe mikoro n'abanywanyi b'ijwi rya amerika baratanguye guhamagara barifuza kukubaza ibibazo n'ivyiyumviro kumbure banaterere duhere kuri idirisa amahoro neza idirisa
amahoro urahora akomeye
ndaho ndakumenyereye hano i kigali mu rwanda ego Eh, ndashimira mushiki wanjye watumiye Eh, ku- ndamushimira cyane yakoze ibintu byiza akiteza imbere akaba nkaba- nkaba nsaba bashiki banjye kumureraho akaba ak- akababera urugero mu bandi bashiki banjye ni ukuvuga ngo iyo mbonye mushiki wanjye yariteje imbere biba byiza cyane urebye ngewe nkorana na bashiki banjye ni ngende mutekinisiye ni ukuvuga ngo ndasaba bashiki banjye cyangwa eh, naba- nabarumuna ba- n'abasaza banjye n'abarumuna banjye ni ukuvuga ngo bakure am- amaboko mu mifuko bareke gusuzugura akazi akazi kose bagakore kuko akazi kose wakora ka- kakubeshaho kandi akazi kabi kaguhesha akazi keza ni ukuvuga ngo ndamwi- ndamushimiye cyane ku nama ku nama yagi- yagejeje ku bandi bavandimwe yisabira abandi bavandimwe kugira ngo bafunguke umu- bafungu- bafungure ubwonko babashe gukora niba- ni- ni- ntibiganyire kandi noneho ntibaganyire ka kazi kose kabashije kuboneka kandi noneho bashobora kujya gucuruza bagahera ku karito bagenda bitira imbere bazamuka buhoro buhoro ikirongeye nabonye iyo uha abantu abana b'iki gihe nyine baricara mu rugo bakajya ku mbuga mbo- nkoranyambuga kandi ba- ba- bagatekereje icyabateza imbere ni ukuvuga ngo rero ndabisabira gukura amaboko mu mifuko bakitabira isoko ry'umurimo uko uko ringana kose uko mu bushobozi imana iba yamuhaye niyo wahera ku bihumbi icumi wakwiteza imbere ni ukuvuga ngo ndamwisabira nanone akomeze akomereze aho ngaho yonge- yongere ibiganiro byinshi kuri bashiki bacu cyangwa basaza bacu bareke bareke kwicara mu rugo bahaguruke bakore niba- niba- nibiteza imbere nabo bo nabo bazateza ibihugu byabo imbere bisabira nanone abanyafurika bose guhaguruka tugashyira hamwe tugafatanya noneho tukazamukana twese hamwe tugateza afurika yacu imbere ni ukuvuga ngo ni ndisabira eh, na mushiki wacu gushyira hamwe amashyirahamwe yishyire hamwe bungurana ibitekerezo biteza imbere kandi noneho begere na leta leta nayo ibashe kubafasha kubera ngo iyo wegereye leta nyine iguha ibitekerezo kandi noneho wabasha nayo leta ngo leta leta y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda ish- turashaka gukora urubyiruko urubyiruko rugakora cyane rugateza leta zacu imbere
bakoze cyane bakoze cyane idirisa idirisa atwibukije yuko a- abajene bakwiye kwiyumvira gukora akazi ko ariko kose ko bateza imbere ni ukuvuga hari ubuzi butandukanye nk'uko amereye yabivuze bamwe basuzugura idirisa yongeye yibutsa ariko amamediya sosiyo sosho midiya ashobora kuba nayo nyine nk'uko Mireille yabivuze ari ikintu kiri intambanye ku bajene benshi ariko Mireille yagarutse aravuga ati social media si mbi cyane iyo muyigiye ko iyo tuyigiye ko tugiye kwiga ibintu biduteza imbere tugiye kwiga imigambi tugiye kwiga ungene twakuguruza business zacu social media ntacyo ibaye aravuze ati kandi ati twokwegera eh, leta nazo nyine zishobora kuba zifise imigambi cyangwa ibyiyumviro zoterere ku bajene bakayikurikiza kugira ngo biteze imbere reka tuje ku wundi munywanyi w'ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni turafise niyo nzima niyo nzima amahoro neza niyo nzima uratwumva
ndabumva ndabumva n'amahoro uraho urakomeye
ndaho ndashima imana Mm, icyumviro cyangwa ikibazo
yego icyumviro cyanjye noterera ku bijyanye n'abarwaruka bafite amashuri muri uno myaka Bak- bamwe bakabura ubuzi bamwe kandi bakaburonka cya mbere gikuru ni uko nk'uko umugenzi wanjye mu gice mu gihugu cy'u rwanda yabivuze twokura amaboko mu mpurugu tukareka cyane cyane kugaya ubuzi cyane cyane twitanguriza imirimo nk'uko abanyarwanda bavuga ngo guhanga umurimo turabye mu buryo dushobora kuronka bwose ntitugume tudeyinze leta hariyo izoduha ubuzi ico kiri mu bintu cane kiboshe ugwaruka muri ino minsi bose intumbero baba bafite biga bavuga ati nige nzo leta izompa akazi nzomere nka naka kirya kibanza arimo yagihawe n'amashuri benshi nivyo baba babona rero icyumviro cyane gikuru hano gishingiye ni uko urwaruka twese twoshimikira cyane cyane mu kumenya ko umuntu atiga kugira azohabwe akazi ahubwo yiga kugira amenye icyo kintu yize hamwe nawe akibyazemo umusaruro nimba wize gukora imodoka cyangwa yize kubaka ibintu byose ntiyigiye wizeye ati nzokora bino ahubwo gusa ushimikira ati reka ndabyige ndabimenye hama ninabimenya naho naje nzobibyazemo umusaruro cyane biharawe muri ino minsi ho ni gake umuntu akora ibintu bijyanye n'ibyo yibye kenshi usanga urashobora guheza kwiga uga- ukiga dufata ukiga nk'ibijyanye by'ubuvuzi hama waheza ukabona ushoboye kuronka akazi mu by'ubuvuzi wihangiye nawe nyine atatanabibona ko umuzu umuntu wese akamenyera yuko adakora ibyo leta imuhaye ahubwo twebwe leta ikeneye ko tuyifasha ku- kurwanya ubushomeri mu kugenda turarondera natwe ubuzi bw'iwacu nyine ku buryo natwe dutanga ubuzi ku rundi rwaruka turabiye no mu burundi hariho nk'uburore bw'abantu benshi usanga barize ariko ntibakore ibyo bize cyangwa ntibibaze cyane ku mashuri bafise abantu ugasanga baratanguje inganda nyinshi nko mu burundi nka ni abantu bake bafite inganda zikomakomeye bazihawe n'amashuri ego icyumviro cyanjye cyane cyane gishimikira aho urakoze urakoze cyane Eh, niyo nzima kumbure mihaye araza kugira icyo abivuze ko kuko nawe nyine yarize amashuri ariko mu byo ariko aratubwira ati hari igihe ukora n'ibyo utigiye ukabite- uka- ugatera imbere muri byo reka twakire wundi ku murongo wa telefone turafise frank frank amahoro
ni amahoro ni amahoro ego frank duga ku ijambo ikibazo canke iciyumviro
yewe umukobwa ari kuvuga ngo nkize ibyerekeranye n'izindi myuga ariko akaba yaraguze akazi ndabigira mugira inama niba yakabuze burundu ajya mu gisirikare hariho amarekirisitima bari kwandika abasirikare bo kujya mu gisirikare ajya gukora n'igisirikare ajya guciga ntabwo gitindaga ni niyo nawe agenda kumubwira ndabizi
oya ntiyabuze akazi ntiyabuze akazi ahubwo yaritunganyirije wenyine akazi kiwe niko kamutunze niko kamutunze nubwo yize ibijyanye n'inyubako ubu unye afise i- i- iduka ryiwe yuguruje rya NM ntm decor ah, akaba afise kumbure impanuro nyinshi yoshikiriza abandi ba- abandi bagenzi be ku bijyanye no kwitunganiriza imigambi yabo Eh, eh.
narigize zewe dogi yabuze akazi gutya burundu burundu nka kuva yarabonye akazi yose adahuje n'ibyo yigiye yaba- yaba ari gukora gute nta kibazo nta n'icyo bitwaye abenshi tuguraga imirimo zo tutigiye nasi urebye nka diplome mfite ko atari byo kazi atari byo kazi nkoreraga
ego reka tumuhe ijambo kumbura umutumire agira icyo avuze ku byo idirisa niyo nzima nawe frank ku byo ushikirije hama turabandanye ku murongo wa telefone emireye ijambo ni rwawe
ego ndashimiye abandi intege ego kandi ibyo bavuze twabihurije ko ko muri iyi minsi ya- ya none ni bake bakora ibyo bize akarorero ni jewe ndiko ndakora ibyo nigiye ariko ibyo ndiko ndakora ndabona yuko hariho ahantu biri kubiraja kandi biriko biratera imbere rero nibaza in- intambwe ya mbere twakura mu mitwe yacu ni ukwibaza yuko atabyo dushoboye cyangwa bidashoboka niyo nzitizi ya mbere nibaza ko dufise twe kurwaruka yuko tubona yuko nyine bitangura dushaka yuko dutangura ikintu tubona ingene kizohera bo ntibikunda uragitangura bikaza birajamo ku munsi ku munsi ukaza urahura n'intambamyi cyangwa ibigenda neza gutyo gutyo ukagenda uriga navuga ko kwihangira umurimo ni ishuri ridahera uguma wiga minsi yose uguma uri ku- uriga ibintu bishasha wiyumvira ukuntu woteza imbere umwuga wawe ibyo ukora yego ukuntu woduga ukaduza n'abandi gutyo gutyo gutyo ico rero nico gitera ubwoba benshi kuko yumva ninatangura ivy'iwanje mbega nimba bisaba abakozi nzobahemba iki nimba bisaba aho nkorera nzoba iki ibintu nk'ibyo mugabo umaze kubishikamwo novuga nti naje nk'ibitangura sinabona ibija niyo biva mugabo umaze kubishikamo uriyiga kandi ubu zica uri kurakora naho uri kuraja uragira ingufu sico kimwe nuko woba uri muhira ataciye uko urakora uriko urakora ariko ukizi uriko urabona ibyo uriko urakora ukiyumvira urapusa servo yawe kwiyumva ati ukwezi kuraheze ntegereza kuronka amahera yo kuriha inzu y'abandi ukwezi kuraheze ntegereza kuronka amahera yo kuriha ibi na biriya bikenewe ntegerezwa kuriha gutyo gutyo ukagenda urakura wowe wungura n'ubumenyi Mm.
Niko.
Eh, Mireille, turumva kandi rimwe na rimwe abajene bavuga ko bacitse intege mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri nk'uko bivuze eh, ntico baraconyera ari kimwe mu bintu byinshi bikunze kuguma biba iyo umuntu yitanguye nk'uko abivuze kwihangira umurimo akabona yuko ntari karinjiza mu kwezi kwa mbere kwa kabiri akaca bivamo
yego cyane birakunze kuba kandi cyane kuko nk'uko twavuze ku marezo sosiyo ibintu byinshi tubona ni baba batubwira ni ibintu bavuga nk'umuntu yatanguye iki agaca kwe akubwira yuko byagenze neza ntakubwire intambamyi n'imwe yagiyemo cyangwa uri kuragira plan yawe ukayikatirana ikindi ni gake twiyumvira gushiramwo iyi- donc ibitogenda neza ko dushoboye guhomba ibintu nk'ibi twama tubishyira muri kote positive ibitari bibi mugabo uri kuri terra hariho amareyalite yandi aza ugasanga hariho ibitagenze nk'uko wabiteguye kandi ikindi nacyo ni uko kenshi dukunda kuja muri entrepreneuria twiteze yuko tuzoca twunguka n'ingoga na n'ingoga kwezi kwa mbere nzoca nunguka amamiliyoni urumva utatinye konti y'amafacteur amwe amwe kuko aba ari nka domaine nshasha utazi ibintu ama- amalimite amwe amwe amavudafi amwe amwe uba utiteze ashobora kuza ukaba usanga biraguciye intege kubera utari kurunguka nk'uko wari wari ubyiteze kandi navuga nti wibanjije muri entrepreneuria nturondera kunguka ngo mu mwaka wa mbere canke ngo mu mezi ngo atatu ya mbere ubanza gushiramo kwanza ingufu ukubaka ukubaka izina ukubaka ico gikorwa cawe yego ego murakoze cyane ego tubandanye ku murongo wa telefone eh, turafi- turafise madiba madiba kaze neza ku ijwi rya amerika
ego murakoze ndamutse umutumire mire ati ndamutse umutumire mire ego mihaye arakumva
ego hama nashaka mbaza ukuntu ikiganiro ndagifatiye hagati sinumvise ukuntu cyatanguye nashaka mbaze ukuntu ukuntu yo barashyize ku- kuri iyo na- ntambwe yo barashyize ko muri iyo migambi yiwe ku byo yigiye kuko nka twebwe abo- abajene benshi ibyo twigiye tukuvuga ngo turagerageza mbwa in- inzira yayipfira hagati sinzi nyine uko ukuntu yaba yarabishyize ko nicyo kibazo nari mfise y'ukuntu yaba yarabishyize ko nyene Mm, mu ntango ku buryo natwe y'ikiganiro eh, Mm.
mu ntango y'ikiganiro yatubwiye yuko wewe eh, ibyo yigiye yahavuye atari ibyo aba ariko arakora muri kano kanya ah, naho yagize master muri engenie civile i- ubu unye ah, akora ntm decor akaba atunganya ibijanye n'imanza gukotesha ibikoresho byo mu manza n'ibindi byinshi nivyo akora muri iki gihe
Oh, okay nari natahuye ko ibyo yigiye ari byo ariko arakora gusa nomutera intege ku byo kuba yara ibyo yigiye atari byo yagize ni gusa nkatwe kugaruka turaca- turacaye mu nzira y'amajyambere turaca ariko turagerageza
ego murakoze cyane madiba Eh, mireye tukiri aho nyene tukiri aho nyene ku bijanye n'ingene watanguye mbega wahereye hehe woba warahereye ushoka ukotesha ikibanza ah, canke wahereye kurondera umutahe w'ibikoresho ukoresha n'ibihe bikoresho ukoresha Ah, dusigurire muri make ingene ntm decor yatanguye eh, ugenda uradutwara mu bice bitandukanye wagiye ura- urakora kugira ngo uje aho ubu unye ufise iryo duka ryawe aho abantu bashobora kuza kukurondera ko eh, amaserivisi yawe n'ibindi byinshi kugira ngo ubafashe ku manza zabo
yego navuga ko eh, iduka ryanje ryahereye mu kiyago mu kiyago n'abandi bajene twari duteramanye nda- turiko turaganira ndabaza kuko byari bisanzwe ndabyiyumvira mbega nokora iki no ni gute norondera ikintu nkora ninatahe bujumbura sinzoshike mvuga ngo ndashomereye ngo ndindire akazi nayo imaze iminsi itabyiyumvira hano igihe kimwe twicaye n'abandi bajene twazaja ama repetition ndabaza ati ni igiki mubona umuntu yokora kivuye ino nari ku ishuri mu bushinwa kivuye ino umuntu yokora akiteza imbere ari adisanse baramba ibyiyumviro bitandukanye ca mpitamo kimwe ico co kugira gukodesha ibintu vy'imanza vuga ati numva ico kimbakuye cane mu vyiyumviro vyinshi bari bampaye mvuga ati reka nje gukorera kuri iki ndatangura ndaharura uburyo byonsaba kugira ngo nshobore gutangura hamanja mu byo kurondera uburyo ntangura kujya ndaziganya duke duke mu two umuntu aba yaciye yaciye akaraka akaziganya avuga ati ndetse ndaziganyiriza wa mugambi ngomba gukora maze kwegeranya udufaranga dukeyi ndavuga ati reka ndungike utuntu dukeyi ndabe uko bimeze yego nuko byatanguye hama umaze gushika mu gihugu c'uburundi birumvikana ko wari ufise ibikoresho bimwe bimwe waje uzanye watanguriye hehe waciye ukotesha ikibanza canke waciye utangura gukoresha kumbure whatsapp yawe kubwira abantu ivyo ufise eh, muri make wabigenjeje gute kugira ngo utangure uvuga uti ubu nyene intambwe ikurikira nkwiye gukora iki n'iki
Ego, na- nahatanguye gukotesha ikibanza nararondeye umuntu aron- ajondera uwo bapangana ikibanza ndamuronka ico gihe nari nari nkiri ku ishuri umubyeyi wanjye yabimfashamwo arafasha araharonka arashiramwo utwo tuntu dukeya nayo maze kurungika akankurikiranira buke buke ariko maze gutaha ndashika hanze ndavyigiramwo ndaraba ukuntu vyevoriwa mu nyuma ndahavura ndumva yuko nkeneye kwagukirwa ndaronderaho iwanje ego ndashiramwo utundi tuntu dukeyi ndongeramwo hama mu nyuma ntandukira ivya deko ego Mm. ivyo nyene wakoze mireye ngaho mu gisagara ca bujumbura iyumvira ku muntu yoba ari hagati mu gihugu we yohera hehe kuko naho nyene hariho imanza hariho ubukwe hariho ah, ukuganda guka- kuganduka hariho imanza nyinshi cane naho nyene hag- hagati mu gihugu we yohera hehe mu vyo yokora kugira ngo nawe nyene avuga ati ni munshoke muza kunshorera ndafise ivyo nobafasha mu manza zanyu yokora iki nk'uwo mwigeme ariko aratwumva avuga ati ndi ngaha mu kirundo kayanza mbega nohera hehe uwo muhanura ko yohera hehe
ego mwakoze cane ica mbere yoherako ni kumva yuko bishoboka abishoboye nta- umuntu ntashire atanse n'iminya ku ku bitoshoboka agashiramwo yuko bishoboka hanyuma akarondera uburyo bukeyi kubwo ashoboye kuronka agashiramwo akarabda bo ibyo ibikenewe muri ako karere aherereyemwo abantu kuko ibikoreshwa ni bujumbura sibyo biba bikoreshwa mu muri iyi ntara sibyo baba bakoresha mu yindi ntara akaraba mu karere aherereyemo akavuga ati mbega hajewe nkere- nherereye ni igiki nohava nkora abantu mbona yuko bikeneye mu bantu barondera bakabura Eh, ukarondera ikibazo ukemura mu bantu niko no- nico nokwitwa entrepreneur ni gukemura ikibazo c'abantu c'abandi yego Yego.
nukuvuga kumbure niba ari ibitambara vyo ku meza babuze narondera aho yobikura canke arondera aho yobitira akakotesha niba ari amashurwe bakeneye akagerageza kuyegeranya niba ari amasahani yo gukoresha mu manza aba ari ico arondera ati wowe umuhanura uti rondera ikibazo wokemura mu manza ziri aho uherereye
ego arabati mu manza mba ngiyemwo ndabona yuko kuronka ikiyinye bibagora par exemple bavuga ati kuronka ibitambara bakoresha amadeko birabagora bavuga ati reka ngure ibitambara bikeyi baje barankotera bi- kuronka imvutano kumbure zisa birabagora ati reka ndabe imvutano nkeya nduga na ruguru ba- baje barankotera icyo gutyo ukagira akantu ubona yuko kagorana kuronka hiyo kakadugana
urakoze cyane mireye ni ukuvuga yuko ikibazo icyo ari cyo cyose kiba gihari kiba kikubereye bizinesi kiba kikubereye ah, igikorwa wokora cyo kwinjiriza reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi banywanyi ku murongo marcel ararindiriye marcel ikaze neza
murakoze cyane kuri ikaze ndetse n'umutumire wacu uyu munsi ndamuhamikiye yego
mahoro neza marcel
amahoro kuri twese ni ikigo mu rwanda kuko yitwa masiri ariko ndagira ngo mbaze uducurire wacu ndagusabe marcel uduze ijwi cyane eh, tukumve neza telefone ndumva harimo akabazo ariko uduze ijwi Mhm, yego reka ndabaze ikibazo kimwe umutumire wacu mhm.
abana urwaruka cyangwa abigenewe b'iki gihe urwaruka ruri guheraheza amashuri usanga ruvuga ko atari imirimo iri ku gihugu ugasanga abantu benshi bateza ibiganza amaleta yabo kugira ngo babone akazi ka leta cyangwa se mu bikorera ku giti cyabo mu bikorera utwabo ariko we yaratinyutse abasha gukora atangiza umushinga wo gukora amadekorasiyo ahantu habaye amafete cyangwa se andi maseremoni atandukanye ariko igihe yatangwa muri uyu munsi ni ibintu bibiri bihabanye kubera ko uyu munsi kubona igishoro ntabwo byoroshye amafaranga umutari umutangiza nk'uko abarundi babivuga mbere nkamubaza nti bibaye ngombwa ko hari urwaruka runege rufite ubushobozi bukeya ariko rwifuza gukora nk'ibyo akora haba hari icyo yabafasha icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri usanga mu mashengero amwe n'amwe nayo akunze kugira amadekorasiyo kandi dekorasiyo ijyana n'ibintu byinshi nk'ahantu hazana ubugeni umuntu ashobora gushora imari cyangwa gushora umutahe mu bintu byo gu- kugura amasafuriya amasahani bimwe bya bintu abagize ubugeni baza gukodesha kugira ngo na wa muntu akomeze kubaho ariko akagira imbogamizi nyine y'umu- y'igishoro cyo gutangiza kugira ngo ugende kubirohera mu mabutike mu maduka aho bigurwa kuba bakenewe amasafuriya manini cyane umuntu nk'uwo aramutse afite icyo guheraho ibyo adafite wo uwo nguwo ibyo adafite akabona isoko ubundi umuntu akaza n'ubundi bumenyi bujyanye wenda n'abafite ibyo bazi gukora mu gikoni ikaba- ikaba bizinesi yagutse uwamwegera bakorana hagize undi muntu ufite ibikoresho bindi nk'ibyo ariko afite n'ubumenyi bwo mu gikoni ku buryo runaka ashobora gutangira kujya aratsindira n'amasoko mu guteka mu bugeni habaye ubugeni cyangwa ibindi birori bitandukanye
icyumviro cyiza cyane icyumviro cyiza marcel
yaratuza nk'iyo ku murongo kuko interineti yangu ntabwo ndi kumwumva neza Eh, turagushimiye marcel kumbure uraza gushaka kuri site yacu interineti ucumvirize cyose kuri wezi itatu kaburungu radiyo yacu voa a kaburungu com Eh, reka twakire uwundi munywanyi nawe nyine ategereje Eh, turafise simo simo amahoro
amahoro kuri twese uraho urakomeye
ndaho ndakomeye namwe muraho turashima natwe
Ah, icyo ngewe ngira ngo mvugeho kuri ibi ngibi mbaza n'umutumirwa hari ikintu nyine ba- hari ikintu bagenda bagarukaho bagarukaho bakavuga ngo wenda ni urubyiruko rudashaka gukura amaboko ngo mu mifuka ngo rukore cyangwa se bo ntabwo baba bashaka kumva ko ari ikibazo cy'uburyo buke budaha- bu- bu- buhari hari ikintu birengagiza birengagiza ko uko urubyiruko rwabaye rwinshi ari nako imirimo yo gukora yagabanutse icyo kintu ntabwo bajya bakigarukaho kandi urubyiruko rufite ayo mahirwe yo kuba rwa rwatekereza icyo gukora narwo iyo urebye usanga icyo gukora nta nacyo bijyanye na- n'aho bagiye bari ndaguha nk'urugero nko nko kuvuga ngo utangiye bizinesi watangira bizinesi nibura barakubwira ngo ngo makeya waba ufite yose wa- wakora ariko ntibishoboka ntabwo byakunda amacyo waba ufite yose wa- byakunda gute uri bwakwemo mbere yo guta mbere y'igishoro mbere y'uko utangira bizinesi yawe uri bwakwemo ah, ay'imisoro ku buryo bumwe bugiye butandukanye utangiye bizinesi y'ibihumbi magana abiri bakwatsemo ibihumbi bitanu by'umutekano bakwatse bitanu by'isuku ba- bakwatse ya rwanda reveni y'ipatante asanzwe n'ubundi ubwo mvuze rwanda reveni kuko ndi mu rwanda wenda bakwatse n'ay'imisoro wenda bijyanye n'ahantu uri ayo yose iyo amaze kuvamo cya gishoro cyawe bizinesi iba irangiye nta ki- nta kindi kintu uba wakora ikindi kandi uwo iyo akubwiye ngo wenda yatangiye nawe ku bintu atize atangiza amafaranga make ayo makeya bita makeya urubyiruko rubasha kuyibona ni make n'ibishaka biba ibihumbi icumi urubyiruko ruraza kuyabona ruyakuye mu ki ko nta kintu na kimwe kiruha amahirwe yo kuba bakorera ayo mafaranga hari ibintu bavuga ngo ngo abantu ntibashaka imirimo barayishaka hehe imirimo ko ntayiha kuko bigaragara ko ntayo njye icyo mbona nimba ari ibikunda leta zivane ku munwa kuvuga ngo ziri gufasha urubyiruko mu buryo bwo kuvuga gusa zirufashe urubyiruko mu buryo bw'imikorere uburyo bushyirwaho bw'urubyiruko usanga hari aho butagera cyangwa bushyirwaho gusa kuko bwanditse ariko budakurikizwa ni ibintu bigaragara ahantu henshi ntabwo uko bivugwa ari nako bikorwa mu mu bikorwa bigaragara biravugwa yego ukabyumva ariko wa- wareba mu bifatika ugasanga nta bihari
ubwo buzima ubwo na- wenda nawe agira icyo ambwira kuko i- icyo ntumva ni uko nabwira ngo wenda we urumva yagize amahirwe arangije ishuri n'iryo shuri aba arirangiza kuri ubu usanga ari bakeya bijyanye n'ubushobozi ugasanga ishuri wizemo naryo ntiriguha ayo mahirwe kuko u- umuntu ajya kuguha akazi nabyo bitewe n'ishuri wizemo ayo mahirwe yo kujya kuryigamo nayo aragoye ku- kubona ishuri biracyari ikibazo kuri ubu ngubu ishuri rirahenze amafaranga yo kwiga a- a- a- biracyasaba ikiguzi kinini cyane kugira ngo urubyiruko rubashe kugira urundi rwego rugeraho ngewe rero icyo ntemeranya nawe ni uko bavuga ngo ni urubyiruko ru- ru- rukonje cyangwa ubona rudafite ubushake mu mikorere ahubwo imikorere ntayo mu buryo bufatika
Ah, icyo uvuze ibyo uvuze simo ni ibintu bihambaye kandi turakunze kubyumva cyane nibyo koko hariho uruhara rwa leta hariho urwaruka rutari ruke rumaze kudushikiriza ibyo dushikiriza uvuga uti umutahe muto ntacyo ushobora kugushikanako kuko nk'uko bivuze imisoro amakori ni menshi ni menshi ni menshi aravuna Ah, hariho umu- umujene twavuganye mu mezi yahera nawe nyine yari mu ntara ya gitega avuga ibyo nyine ushikirije akavuga ati nyabujya ntangura gukora batangura kuza kunyaka amakori Eh, kumbure akamo uteye leta ko kugabanya amakori ku bajene eh, bakiyumvire imiga- imigambi ishobora gutuma ku bantu batanguye imirimo yabo ah, ba- bashobore kugabanyirizwa ko kumbure amakori kugira ngo ntibavunike bagitangura wavuze uti ah, amabizinesi in- ariho menshi ariko imitahe nayo nyine nubwo bayisuzugura imitahe irakenewe ndakubajije gato gasimo niyo twaba tukiri kumwe ku murongo mbega none uko kuntu umutahe uba ari muto kandi imirimo ikenera ko utanguza ah, umutahe uboneka kuja hamwe n'ibyo biba biri kimwe mu nyishu zoba zije gufasha icyo kibazo mukavuga muti wowe ufise umutahe w'ibihumbi ijana uwundi ati ndafise umutahe w'ibihumbi ijana cyangwa ibihumbi icumi ibihumbi icumi Eh, dutangurire aho kuja hamwe n'ibyo bari bimwe mu nyishu
tekereza mu kuvuga ngo reka dukore bizinesi iyi n'iyi tujye muri banki dusabe amafaranga batugurize ntabwo bishoboka kuko banki ntiyaguha amafaranga udafite ingwate urajyana yihe kandi ntawe ufite ukiri urubyiruko nibwo buryo Oya.
nyine nkubwira ko leta yakabaye ifashamo urubyiruko nyine byagera ku rubyiruko ikoroshya bitandukanye n'abandi bantu basanzwe usanga nimba wenda mwishyize hamwe muri batatu ntabwo muza kubona uburyo bworoshye bwo kuba mwabona n'iyo nguzanyo ngo mube mwagira ikindi mukora ntabwo bikunda
kuja hamwe n'aho kumbure mwogurisha akantu kuko akenshi ah, aba- abashoboye gushikaho bigejeje baravuga bati jewe natanguye gutya mfata umutahe ngura niba ari igitunga cu- c'imicungwe ndunguka ndunguka ndunguka nkagenda ndongera ko kuri utwo duke cane Eh, navyo nyene birashoboka birashika
yego yego nabyo byashoboka ariko ngaho tekereza mufashe wenda ubwo buryo muri muri batatu mufashe wenda ah, amafaranga make mu- ashoboka muri iteranyizwe mu- mushatse amafaranga kuko kuyabona aho ho kuyabona kugira ngo ubone ayo make yo gutangirira usanga ari ikibazo nk'ubu umunyeshuri arangiza kwiga urangije kwiga ako kanya urakura hehe amafaranga n'ayo bita makeya yo kuvuga ngo uta- ngo ubonye ayo kwifatanya Eh, n'abandi ariko usanga ntayo simon simon twavuze kare yuko abajene murakunda kuba turi kuri social media sivyo social media irasaba amayinite irasaba amamega none ayo yoyo ava hehe
A- a- i- iki cyo- cyo kuvanga abajene bakunda kuba bari kuri social media ntabwo nkemera kuko abo bari kuri social media akenshi ucunga urebe urasa- uraza gusanga abantu bari mu mijyi bo- bo- bari- bagiye bari mu mijyi itandukanye abantu bari mu mujyi bafite uburyo bwinshi uh, n'imiryango yabo ibafavoriza kuri icyo kintu kubona interinete biroroshye nta bantu bari mu bice by'icyaro ba- bapfa kubona interinete ku buryo bworoshye Uh, n'ubwo bumenyi usanga batarabugira ku buryo wavuga ngo ba- bahugiye ku mbuga nkoranyambaga nk'uko mubivuga aho ngaho njye ntabwo nemeranya namwe kuri icyo icyo ne- icyo nemera cyo uh, urubyiruko rumwe rwo mu mujyi hari igihe barugenderaho akenshi usanga n'ibyo byose bavuga ariho bari kurebera batitaye ku bantu bari mu mu bice byo- bitaratera imbere cyane kuko iyo interinete ntabwo iba irahagera mu- Yego.
mu buryo bworoshye ego reka kumbure tubabarire abari hagati mu gihugu kuko ntibari kuri interinete cyane ariko abari mu gisagara nabo nyine bagabanye tu- tu- twemeranye yuko bakwiye kugabanya nabo nyine ama- uburyo baja kuri interinete kuko za youtube wihweje ama views abantu baraba ama ibiganiro ah, ibiparu n'ibindi byinshi usanga ama views ari hejuru cyane ayo ma views ni ukuvuga ko abantu bayagiye ko barabye bamaze imya- iminota cumi isaha amasaha abiri ariko araraba ikiganiro kuri youtube ni uburyo ni uburyo bisaba kumbure navyo nyene barakwiye kwiyumvira yuko aho ayo mamega yavuye agiye arayongereka naba ari bitanu ku munsi cyangwa bitanu mu minsi ibiri akavyegeranya mu kwezi ashobora kuba yaronse ibihumbi mirongo ingahe eh, aka- aka- akagerageza kuraba yuko yovuga ati je naragerageje ntibyakunze urakoze cyane Eh, yego simo nabyo nabyo nabyo byaba byumvikana ariko u- utari wagira utari wagenda aho utari wakivaho urebe ko mu mujyi kubona interineti akenshi bisa n'ibyoroshye impamvu byoroshye hari- hari hari aho ugenda ukabona interineti y'ubuntu uri bukoresha utari bwishyure usanga akenshi abantu bari mu mujyi usanga bafite akazi mu rugo bafite wifi y'ubuntu umwana kuyigeraho biroroshye kuba akisesi kuri iyi wifi Ni ni byo ibintu koko.
byoroshye bitandukanye n'umuntu uri- uri mu cyaro ivyo nivyo koko nivyo koko urakoze cyane simo
yego murakoze murakoze ego tugaruke ku mutumire tunaja no ku musozo w'ikiganiro mihaye twaganiriye gato na simo araduha ibyumviro bitandukanye aravuga ati kumbure na leta nayo nyine irabifisemo uruhara runininya abajene nti ati ntituri binebwe ati leta irakwiye kudushigikira mu buryo bwo kugabanya amakori gira icyo ubishikirije kuri ico
yego ndemeranya cyane na sima uburyo bw'amakori rimwe na rimwe hari igihe usanga buvuna ku muntu ni- aba ariho agura rimwe na rimwe biravuna ariko ndashimira cyane leta y'u Burundi ko iriko iragerageza gutanga ingurane ku bajene idasabye ingwate iciye mu migambi itandukanye nk'akarere nka payeje ushobora kuyitunga ugashikiriza umugambi ugomba kurangura irabye ko uyu mugambi koko ufise ishingiro bakaguha ingurane Eh, novuga rero ko wacizemo ikintu cyo kuvuga ati dukorere hamwe naco yari ikintu ciza cane kuja hamwe kuko ca kintu ugomba gukora uri umwe nimba casaba umutahe w'ibihumbi ijana uri umwe amwe muri nk'abantu nka batanu mu byumba kumwe ashaka kuvuga ati umwe wese nazana ibihumbi icumi icumi cyangwa angahe kugira dushobore gushikana bya bihumbi ijana dukore icyo kintu kimwe hanyuma tugende turakura buke buke gusa intambamyizi zikunda kuba muri ico kintu co kuja hamwe ni ubwizigirwa buke kimwe na herako kuba bizigirwa basi- kutagira ubwizigirwa asanga umwe muri bo canke bangahe muri bo bashatse kugira ibintu guca mu nzira zitari zo canke kononera abandi bari kumwe Eh, na cane cane tuba bizigirwa twebwe rwaruka ku buryo na leta itwizeye ikaduha ubwo buryo atari hagize uwundi muntu atwizeye akaduha ubwo buryo bwo gutanga uwo mugambi koko tu- tubyaze umusaruro tube abizigirwa yego urakoze cyane uyu mwumva ni nziko inkunda trifoni mireye uh, trifoni mireye yikorera utwiwe mu gisagara ca bujumbura afise iduka rya ntm decor ego mu gisagara ca bujumbura turamushimiye cyane ku vyiyumviro intererano uh, n'impanuro atanze ku rwaruka bagenzi biwe namwe bwe mwashoboye guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mu guterera ico abajene bashobora gukora kugira ngo biteze imbere n'ibibazo bahura navyo intambanyi zihari n'ico kogwa kugira ngo izo ntambanyi zihave ibibazo bikemuke murakoze cyane mwese ndashimiye cyane na Nadia ataha mu buhinga bw'ibyuma ariko aradufasha nongera ndabibutsa yuko ikiganiro mushobora kukironka ubwinshi bwacu kuri site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com n'ibindi biganiro n'amakuru murashaka kubironka aho nyene mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri muri isanga y'uno munsi yerekeye ibikorwa vy'abakenyezi n'abigeme kuri uyu munsi wa kabiri murakoze cyane mubandanye mwumviza radijwi ry'amerika